mwumve ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kane itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio gatanu muri kumwe na oriyani tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu icyo bitumbereye ni uko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'ibindi migambwe bacuditse uyu ni agatogwasa umukuru w'umugambwe snl utavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi avuga ko hari umugambi wa bamwe mu bagize inzego z'ubutegetsi zo kumwagiriza ko afise ibigwanisho abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini turazibashikiriza turabashikiriza inkuru yerekeye amatora azoba turabafitiye inkuru yerekeye amatora azoba mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka uza n'ayandi makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mugume hafi ariko imbere yaho reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuhateguriwe na bagenzi bacu mu gihugu cya burkina faso abategetsi biyamirije igitero cyahitanye ubuzima bw'abantu mirongo itatu n'indwi ni uko mugenzi wacu frederic nkundikije aridushikiriza mu kanya ahandi naho sentare nkuru yo mu gihugu cya israel yemeje ingingo ya leta itegeka iyirukana mu gihugu y'umukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch mugenzi wacu edi gwema arayidushikiriza
urukiko rwategetse ko umunyamerika omar shakil wayoboraga ibiro bya human rights watch muri israheli na palestine kuba yavuye ku butaka bwa israheli mu minsi itarenze makumyabiri ibi ni nyuma y'uko minisiteri y'umutekano mu gihugu yanze kumwongerera igihe cyo gukorera muri israheli shakir avuga ko israheli yahisemo kumwibasira kubera amakuru yagiye asohora agaragaza ibyaha bikomeye israheli ikora birimo ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu israheli yo ivuga ko shakir ari mu bahamagarira amahanga gufatira ibihano by'ubucuruzi icyo gihugu nubwo ibyo ubwabyo bitari mu gitabo cy'ibyaha cy'amategeko mpanabyaha abahamagarira israheli gufatirwa ibihano bashobora gukurikiranwa mu manza mbonezamubano minisitiri arye deri w'umutekano mu gihugu yashimye icyemezo cy'urukiko avuga ko igihugu cye kitazigera cyemerera umuntu ugambiriye inabi ku gihugu kugikoramo cyangwa kugituramo naho shakiri we yabwiye ijwi ry'amerika ko umuryango akorera utazigera wemera ko israeli cyangwa indi guverinoma ku isi babahitiramo aho bakorera cyangwa ibyo bakora yavuze ko iyirukanwa rye ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifatwa mu bihugu bitandukanye bitagendera ku mategeko bibaye ubwa mbere mu myaka mirongo itatu israeli yirukanye umukozi wa human rights watch ku butaka bwayo
ubu naho reka mugenzi wacu frederic nkundikije tubwire inkuru yo muri burkina faso
umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya burkina faso uyu munsi kuwa kane yavuze ko igihugu kigandaye nyuma y'aho abantu bitwaje ibigwanisho bategeye umutego imodoka zikurikirana hafi umurima w'inzahabu w'isosiyete yo mu gihugu cya canada bakica abantu mirongo itatu n'indwi abantu bavuga ko icyo gitero ari cyo gitero gikomeye gihitanye abantu benshi kuva intagondwa za kisilamu zitanguye gukora ibitero muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze icyo gitero yamara kubera igitigiri kinini cy'abantu bakiguyemo kandi cyakozwe kuri sosiyete y'abanyamahanga abantu bibaza ko intagondwa z'abaisilamiste arizo zishobora kuba zagikoze icyo gitero cyakomerekeje kandi abantu mirongo itandatu nk'uko byatangajwe n'umukoloneli wo mu ntara cyabereyemo umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya burkina faso christophe dabire yanditse ku kibanza twitter gihanahanirwa ko amakuru ahoza imiryango y'abakiguyemo yongera aratangaza ko igihugu kiri mu kigandaro
ubu naho reka tubashikirize amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini sentare mpuzamakungu mpanabyaha yaciriye bosco ntaganda igihano cy'imyaka mirongo itatu mu gasho yari akurikiranwaho ibyaha cumi n'umunani birimo iby'ihohotera rya kiremwa muntu no gufata abagore ku nguvu ibyaha byakozwe hagati y'umwaka wa bibiri na kabiri na bibiri na gatatu mugenzi wacu venuste aratubwira ibindi turi kumwe ku murongo wa telefone E, muri make venuste watubwira ibijyanye n'uru rubanza n'iyo ngingo
icyo nakubwira ni uko mu cyumba cyakira baje kureba uko imanza zicibwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahi mu buhorandi hari huzuyemo abanyeshuri abanyamakuru abaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu bari bakereye kuza kumva uko urukiko rukatira bosco ntaganda akaba ariwe muntu wa mbere uru rukiko rwahamije icyaha cyo gufata abagore ku ngufu bosco ntaganda rero yateze amatwi atuje cyane isomwa ry'urubanza rwe igihe umucamanza yamusomeraga urutonde rw'ibyaha byakozwe n'ingabo yari ayoboye cyangwa se ibyo yakoze ku giti cye nibutse ko mu mwaka wa bibiri na kabiri abantu bagera kuri magana umunani baguye mu bitero yari ayoboye byagabwe mu mujyi wa montbalu mu kwezi kwa karindwi abacamanza batatu b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwamuhamije ibyaha nk'uko mwabivugaga ibyaha cumi n'umunani byibasira inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri uwo mujyi wa montbalu umujyi ukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ibyo byaha bikaba byarakozwe rero hagati ya bibiri na kabiri na bibiri na gatatu icyo gihe kandi umucamanza furemu yari yemeje ko ntagande yari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa fprc wayoborwaga na toma rubanga nawe wabaye umuntu wa mbere wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha agahabwa igifungo cy'imyaka cumi n'ine ku bari baje rero kumva isomwa ry'urubanza cyane cyane abahagarariye imiryango y'ababuze ababo cyangwa se batewe ubumuga kubera bosco ntaganda biruhukije akatiwe gufungwa igihe kirekire kiruta ibindi byose urukiko rwatanze igisigaye rero ni ikibazo cy'impozamarira urukiko ruzaha barokotse benshi muri bo bakaba baraje gutanga ubuhamya kandi byarashobokaga ko byabaviramo ingaruka mbi nibutse ko eh, bosco ntaganda arwanye mu ngabo za apr z'ishyaka fpr riri ku butegetsi mu rwanda nyuma yaje kujya kurwana muri congo ndetse aza no gushyirwa mu ngabo z'icyo gihugu muri bibiri na cumi na kabiri yifatanije n'abashinze umutwe wa M23 waje gufata umujyi wa Goma maze abantu bagera kuri magana umunani bakawuhunga naho muri bibiri na cumi na gatatu nibwo yitanze kuri ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda maze ashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Mm. dusozera venuste ah, wavuze abari bitabiriye urwo rubanza bari bari mu rukiko abenshi bakiriye iyo ngingo gute bari abanyekongo bari abanyamahanga byari byifashe gute
ikintu cyagaragaye ni uko nta nta nshuti ze zari zihari nta muryango we wari uhari haje cyane cyane abanyekongo nabo ba- bari baje kureba n'ubwa mbere byari bibaye kubona umuntu wa mbere urukiko rwemeje yuko yafashe abagore ku ngufu ni nabwo nicyo cyaha ubwa mbere ubwa mbere urukiko rwemeje ko ari icyaha ki- gikorwa mu gihe cy'intambara kandi kigomba guhanwa cyane hari haje rero abaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu hari haje abanyeshuri benshi hari haje abantu mbese bashaka kureba uko amateka yandikwa akandikirwa kuri bosco ntaganda naho abanyekongo hari ababikurikiraniye muri kongo nyirizina ariko na hano irahe naho bwari bahari benshi urakoze cyane rwose venuste nshimiye imana kuri iyo nkuru
ndagushimiye cyane
ahandi naho mu burundi agatogwasa umukuru w'i- w'umugambwe snl utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko hari umugambi wa bamwe mu bagize inzego z'ubutegetsi wo kumwagiriza ko afise abagwanyi bitwaje ibigwanisho mu gihugu mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika asigura ko uwo mugambi ugamije kumubuza guhiganwa mu matora yo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni inkuru y'imenyesha amakuru w'ijwi rya amerika ry'amerika eloge wiri kaneza i nairobi muri kenya
ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu cya kenya umukuru w'umugambwe senera akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi yemeza ko afise amakuru y'ukwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe hari inama z'ubutavanako zigamije kurementaniza umugambwe wiwe agaton rwasa hariho ubundi bubisha rero buri kuburategurwa ububisha bwo kurondera kurementaniriza umugambwe senero yuko ufise abagwanyi n'ibigwanisho ivyemezo birahari kuko amanama aba ahantu abantu babona nk'ubu urukurikirane rw'amanama kuva itariki ya mbere y'uku kwezi abantu ntibasiba mu nama harimo abantu bo mu ntwaro ngaha muri bujumbura rirare harimo abatwara imigambwe imwe imwe iri ngaha i bujumbura rwasa avuga ko hari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifite ibimenyetso by'umugambwe wiwe mu ntumbero yo kuzoyambika abantu bahawe ibirwanisho bakaziyita abayoboke bawo asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo guca yagirizwa ko afite abagwanyi atabwe mu mvuto imbere y'uko umugambwe senere nawe ufutwa iyo myambaro amenyesha ko ikorerwa muri amwe mu maimprime hari mu gisagara ca bujumbura niyo hakorewe imipira irenga ibihumbi bitatu n'inkofero zishika ibihumbi bibiri iyo mipira bashize ku ifoto y'iwanje bandika ko goseneri inyankamugayo mugabo iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu icyo bitumbereye ni uko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'indi migambwe bacuditse bakabahana n'impuzu za gisirikare n'ibi ibigwanisho hama bagaca bagira umusako igihugu cose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa jewe nkacashirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta aho niho ibintu bigeze hari n'abantu rero bariko bararondegwa n'ako kagwi k'izo nkorabara abo bantu babwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri cyo kimwe n'iryo rementanya ry'iyo mipira kuko amatwi asumira ejo barangije inama imipira imwe imwe baciye batangura kuja kuyijana hirya no hino iyo babwiriza kuja kuyiha abantu abantu rero urumva ni abantu b'indongozi mu mugambwe CNL umunyamabanga mukuru n'abandi mugabo ahanoremesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo ntacyo bazoshikako ibuye ryose rirutse ntigica isuka twamaze kubimenya iyo imprimeri turashobora kumenya abanyeneyo turashobora no kuidentifya aboba bafise icyo kiraka siyo yihaye ikiraka hariho abayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro ivyo bintu biriko birakorwa bizoritosekaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ryo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu na wewe ntiwokwera mu ntara zimwe zimwe z'uburundi hari abanywanyi ba senere bamaze gufatwa bagirizwa gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha batatu nabo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine uheruka gufatwa vuba ni umunyamabanga wa senere muri komine buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugo iwe habanje kubisakwa rwasamenyesha ko ivyo vyagirije bitagira ifatiro buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko uwo muntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyene nta basanze mu nzu nta niyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hirya ku rubibe rw'iparasere n'iyindi iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzi ofisi mu gisirikare ahantu bita mu ishanga muri komine buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubu nawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byomworohera kuyironka kuko yitwa yuko ari icagirizi imbere y'ubutungane urumva rero hariho ibi bintu rero biko biraba rero by'amarimentanya hirya no hino hariho ubwo bubisha bwo gusambura amapermanase hariho n'ibyo bindi kuvuga rero ngo ni kugira publicite oya namba abatware nibibuke yuko uburundi ari ubw'abarundi bose uburundi si ubw'umugambwe uyu ucanye uriya agaton rwasa nta mazina y'abariko bakora ico gisementanya rigamije kumufunga no gufuta umugambwe wiwashikiriza mugabo yemanga ko ahari kandi bibaye ngombwa bibashira habona ijwi rya amerika riracarondera ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bujejwe itunganywa ry'imigambwe mu burundi hamwe n'inzego z'umutekano kugira bagire ico bashikirije kuri ino vyagiriji vy'umukuru w'umugambwe senere akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika amakuru arabandanya amatora ategekanijwe kuba mu burundi mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa gatanu itariki mirongo ibiri ayo matora azoba mu gihe abakiri bato bageramiwe n'ibibazo bitari bike by'ubushomeri ni iby'ubushomeri bivugwa n'uko bashobora gukoreshwa n'abanyepolitike ku nyungu zabo bwite mu bihe by'amatora greenland alliance ni ishyirahamwe rifasha abakiri bato mu buryo butandukanye mu burundi ryoba ritegekanya kubafasha gute mu gihe himirije amatora mu gihugu mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye mu kanya gaheze na dismas ndayikengurukiye ajejwe ibikorwa by'ishyirahamwe greenland alliance ari bujumbura mu burundi atangura avuga ku kungene ishyirahamwe ryabo rifasha abakiri bato muri rusange
muri rusange greenland alliance rifasha abakiri bato mu kubateza imbere mu bijyanye n'inyigisho bishingiye ku burongozi bwiza ariko twita uburongozi busuku hamwe n'imico myiza kandi tukongera tukabafasha kwiga ibyigwa bijyanye no kwitunganyiriza imigambi yabo ya kazoza aricyo twita entrepreneuria iryo shyirahamwe ryanyu mwarishinze ryari ryashinzwe muri bibiri na cumi na kane ariko kubera ibyabaye mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibikorwa nyezina byaciye bitangura mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abakiri bato baravugwa ko ari ibice mirongo itandatu ku ijana by'abanyagihugu mu burundi yamara bikavugwa ko ubushomeri buri hejuru cyane ku rugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane mu burundi hari ibiharuro mwaba mufise nta biharuro dufite nyezina ariko rumuri igiti cy'abakiri bato bashomereye ni kinini cyane mu gihugu narabye nk'ubuheruka igihe bakoresha ikibazo abafite impapuro z'imitsindo impamyabushobozi bifuza kujya gukora mu gisata cy'ubwigisha mu ntara zose hari hatunganijwe ibyo bibazo byaboneka yuko abantu bakiri bato babyitabiriye ari benshi nicyo cyagiye kugaragaza cyane ko ikibazo cy'ubushomeri gihari kubera haronderwa abantu bake cyane ariko abantu bitabye icyo kibazo bari benshi cyane rwose byaratangaje abantu nta muntu yari azi yuko tugeze ku bitigiri by'abashomeri nk'ibyibonekeje igihe bakora ikibazo kijyanye no kuha akazi abifuza kuba abarimu rero natwe bitigiri mfise nyezina ni ikibazo kigaragaza cyane haba ruguru mvuze ruguru nshatse kuvuga mu ntara za ruguru reka ntunganire bujumbura hose naho ikibazo kivugwa c'ibiyayura umutwe mu bakiri bato ni ikibazo gikomeye naho nyene
biravugwa ko cyane cyane amashyirahamwe asanzwe yitaho ibijyanye n'ibiyaruramutwe muri ino minsi bivanye n'ibibazo urwaruka usanga rurimo biroroha cyane rwose ko usanga bagiye mu biyaruramutwe kuko akenshi umuntu afata ibiyaruramutwe kugira ngo yiterurire bivanye n'ingorane aba arimo rero nta gitangaza ko urwaruka rufata ibiyaruramutwe muri ino minsi rutera kwiyongera kubera ingorane ziba ziri mu gihugu kandi ziruraba
mu gihe himirije amatora mu Burundi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza abakiri bato ishyirahamwe ryanyu muri ko bategura gute mu byo twari dusanzwe dukora sinovuga ngo turatangura ibikorwa ibyo n'ibyo bijyanye no kwitegurira amatora yimirije ariko mu kuntu dusanzwe dutanga inyigisho ku bakiri bato ni nicyo ziba zibugura amaso kugira ngo bamenye ibijyanye n'uburongozi bamaze kumenya ibijyanye n'uburongozi biraborohera cyane rwose gushishoza bakamenya ukwiye kuba umurongozi abushitse ibimuranga reka ingeso ziteza kuba ziranga ubwo murongozi mwiza rero twiyumvira ko nk'urwaruka rwinshi rumaze gukurira mu nyinshi zacu hageze ibihe by'amatora ntibitwimirije bazoba bari mu borohewe cyane rwose mu kumenya icyo bagomba ni uburongozi bagomba muri iyo myaka twimirije kubera amatora agomba ari ya mirongo ibihumbi bibiri na mirongo ine na kabiri azoba ari amatora nubwo yisa turabye amatora yabaye muri kahise kubera ubunye abazoba batowe bazoba batowe kurongora igihugu imyaka indwi yumvikana ko ari akaryo keza kurwaruka ko gutora batorera akazoza kabo rero turabigisha ibiranga umurongozi cyangwa umurigera w'ukuri nibaza yuko rero izo nyinshi twose turatanga zizotuma hageze gutora bamenya uwo batora bivanye n'ibibazo barimo bazobona ufite ubushobozi bwo gutorera inyinshi ibibazo barimo urakoze tuze ku mirongo ya telefone dufite jean bosco jean bosco ufite ikibazo icyiyumviro mvize mvize ikibazo ushobora kuba aserukira urwaruka nkongera nkagira n'interano ku rwaruka ikintu cya mbere ntawe kubwirwa aserukira urwaruka ikintu kimwe nk'intererano ntashobora kumubwira ni uko kimwe urabye muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ubuzima bwarabuze hari agashomeri umuntu kandi ubuzima bwarazimbye kenshi rurahuruduka cyane rukajya mu bya politiki ibi na biriya ibi na biriya ugaragaje kuraba naho bavuga yuko ngo bigisha ngo ngene bazotora bazotora indongo zibikwiye kubera ibiringo byahindutse bigasha ku myaka ndwi nibaza yuko intambwe ikiri ndende bokomeza ahubwo abantu bakora ibibi byose haba mu bwicanyi haba mu busuma haba mu ki mu biyabiramutwe n'urwaruka biboneka yuko abo bantu bitwa yuko ari amashyamba basheruka urwaruka ata kintu kigaragara bariko barakora ico ni kibazo interano kugwaruka ntoshobora kugwaruka kugwaruka ni rukenyere rukura amaboko mu mpuzo yo kwizera abanyepolitike cyane cyane umwe akore poroje yiwe atahengamiye kuko umunyepolitike ariko aramukoresha amutuma ibi na biriya genda ugire nabi naka genda aha n'aha n'aho ukora ibi na biriya muge niyo hagere intsinzi yiwe amaze kubona inyungu ziwe uwo munyepolitike bizaba bivanye ntazashobora no kumwibuka muga kubera ubu ariko hari igikoresho kiwe kubera bivanye n'ubuzima barimwo n'ubukene n'iki no kubura akazi nk'ubu bigiye kuba akayobera abahinga mu burundi abantu bicaye n'abantu benshi umwana mba mu ya mbere agaheza kaminuza bamwe ubona birirwa mu ibarabara bamwe bari kuri bata birirwa barafunga bari barafunga binabaro benshi cyangwa n'abasuma n'ibiki ico kintu rero nibaza yuko bagwaruka bwokura amaboko mu mpuzu abanyepolitike bakabikurikiranira hafi by'abanyepolitike ikibazo cyane n'ico murakoze cyane murakoze mumwishyure disimasi ego gusa urakoze cyane mu byo uvuze numvise usa n'uwatanze icyumviro cyawe ahandi ho nta kibazo gitumbereye wabajije kandi ni byiza ko wavuze uti urwaruka rugarijwe n'ibibazo byinshi kandi natwe nk'amashyirahamwe afashe urwaruka turemeza cyane rwose ko hakenewe byinshi kugira ngo urwaruka rwacu ruve muri kano muri kano gashomeri kandi rureke gutwarwa n'ibiyayuramutwe rureke guhendwa n'abanyepolitiki rero wavuze uti turabona yuko amashyirahamwe nk'aya y'iwacu atakintu gikomeye akora ariko je nibaza yuko tugerageza bivanye n'uburyo dufise n'umwugu dufise kubera nka twebwe muri green land alliance twaravuze duti ntitwokwigisha urwaruka ingene uburongozi bwiza butegereza kuba bumeze gusa ahubwo dutegereza no kubafasha gutunganya imigambi yo kwiteza imbere kubera nk'uko babivuze leta ntigifise ubushobozi bwo gutanga akazi ku rwaruka bwose nicyo tuba tuba duti ikintu dushoboye twebwe nk'ishyirahamwe green land alliance turatanga inyigisho twongera tugakurikirana ibikorwa by'urwaruka tuba twigishije byo kwiteza imbere ariko nk'uko musanzwe mubizi hariho nk'ibikorwa byinshi bitaba bishoboka mu gihe igihugu kidatunganije neza mu gihe igihugu kidafite indongozi nziza urashaka kuba ufite umugambi mwiza ariko bivanye na situwasiyo igihugu irimo bivanye n'ibindi bihugu kiba kirongowe urasanga uwo mugambi wari wiyumviriye wo gushikana imbere ntiwushyise ko neza nk'uko byategereza ari nayo mpamvu tuvuga duti hageze gutora nk'urwaruka gutora abantu babona babushitse bazotuma haba rekondiso nziza nke icuka cyiza mu gihugu bituma n'umuntu atahawe akazi na leta ashobora kwikorera ibintu imigambi yiwe hanyuma agatera imbere yego desire nawe nyine aratwakuye desire ufite ikibazo icyumviro murakoze no kunakira nagira mbaze uwo mupimirwa wacu mbega mwokora iki kugira ngo abashomeri baronke ubuzima ngaha iwacu mu burundi ntigira kabiri umuntu yize aha iwacu nta bareri bamuha ko iki kugira ngo abajeni bahabwe bareri icya gatatu ye nokebura urwaruka rwamaze amashuri rwo kwiyungunganya ruga dandaza rukagira iki mugabo urumva atabarere nta ngorane rero ikibazo cyanjye ni icyo murakoze murakoze mwishyure
yego urabizi neza bosco urabajije ikibazo cya mbere uti hokorwa iki kugira abashomeri baronke ubuzi nibaza yuko kino kibazo ntikiraba aba ubutegetsi gusa kiraba uwo ari we wese umuntu wese Em, hariho umugambi wa leta eh, ukiri ukiri kuriyumvirwaho kandi batangiye no gushyira mu ngiro Eh, hariho ikigega bavuga yuko kizoba kigejwe gu- gu- abakiri bato aho abakiri bato bazoshobora gutunganya imigambi yabo hanyuma bagahabwa ingurane kugira ngo bashobore kwikorera eh, ibyabo ingurane eh, itavuna bene bana- ubu nyine ibintu bimeze eh, amabanki asanzwe ahari atanze aguhaye ingurane usanga ubungukira menshi ariko muri uwo mugambi wa leta baravuga yuko icyo kigega cy'urwaruka kizoshobora gu- guha amahirwe urwaruka rukaronka ingurane itavuna
arakoze mugenzi wacu fide niyo ngabo yaganiriye na dismas ndayikengurukiye ku bijanye n'ishirahamwe greenland alliance rifasha ugwaruka muri ibi bihe twimirije amatora mu gihugu c'uburundi urakoze turanose kanya mu kanya gaheze inkuru nshasha yerekeye politike ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu frederic nkundikije aradushikiriza perezida wa leta z'ubumwe z'amerika donald trump ejo ku munsi wa tatu yarahakanye ko atahimirije umutegetsi yajejwe ubutungane muri amerika william barr ngo akoresha ikiganiro cyo kumukurako icaha kijanye n'ibintu yari yazi kuri telefone na perezida w'igihugu ca ukraine ikinyamakuru co muri amerika the washington post caratangaje amakuru avuga ko trump yabisavye umushirantahe barr yamara mushirantahe barr yarahakanye iyo nkuru igihe perezidanse ya amerika yashira habona urwandiko rw'ivyavugiwe kuri telefone perezida trump ariko arahimiriza perezida w'igihugu ca ukraine volodimir zelenski ngo atohoze ivyaha vyikekwa ko joe biden ariko ariyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku giti c'umugambwe w'abademokrate ubushikiranganji bujejwe utungane muri amerika bwarasohoye itangazo rivuga ko ivyavugiwe kuri telefone hagati y'abo bategetsi babiri bidate ku biri n'amategeko bwongera buvuga ko atazindi ngingo zikenewe gufatwa yamara nk'uko ikinyamakuru the washington post eh, cavyanditse gisubiramwo ivyavuzwe na perezida trump hamwe n'abo bari kumwe ngo mu ndwi iheze trump yavuze ko yari yifuje ko bar aha ikiganiro amenyesha amakuru aho gusohora itangazo vyonyene ejo ku munsi wa tatu ku mugoroba trump yaranditse kuri twitter abishuza iyo nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru the washington post
arakoze mugenzi wacu frederic nkundikije kuri iyo nkuru turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho tubabibutse inkuru twabashikirije yo mu gihugu ca israel mugenzi wacu edi gwema yadushikirije ko inkuru yerekeye i- leta ya israel yemeje ingingo ya leta itegeka iyirukanwa ryo- mu gihugu ry'umuyobozi mukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru murantunga twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu ish- i washington dc eh, mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ariko reka tubahe iyo nkuru mu buryo burambuye mugenzi wacu edi gwema yabashikirije urukiko rwategetse ko umunyamerika omar shakil wayoboraga ibiro bya human rights watch muri israheli na palestine kuba yavuye ku butaka bwa israheli mu minsi itarenze makumyabiri ibi ni nyuma y'uko minisiteri y'umutekano mu gihugu yanze kumwongerera igihe cyo gukorera muri israheli shakil avuga ko israheli yahisemo kumwibasira kubera amakuru yagiye asohora agaragaza ibyaha bikomeye israheli ikora birimo ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu israheli yo ivuga ko shakiri ari mu bahamagarira amahanga gufatira ibihano by'ubucuruzi icyo gihugu nubwo ibyo ubwabyo bitari mu gitabo cy'ibyaha cy'amategeko mpanabyaha abahamagarira israheli gufatirwa ibihano bashobora gukurikiranwa mu manza mbonezamubano minisitiri arye deri w'umutekano mu gihugu yashimye icyemezo cy'urukiko avuga ko igihugu cye kitazigera cyemerera umuntu ugambiriye inabi ku gihugu kugikoramo cyangwa kugituramo naho shakiri we yabwiye ijwi rya amerika ko umuryango akorera utazigera wemera ko israeli cyangwa indi guverinoma ku isi babahitiramo aho bakorera cyangwa ibyo bakora yavuze ko iyirukanwa rye ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifatwa mu bihugu bitandukanye bitagendera ku mategeko bibaye ubwa mbere mu myaka mirongo itatu israeli yirukanye umukozi wa human rights watch ku butaka bwayo urakoze edi gwema ndashimiye mwe mwese twari turi kumwe ndashimiye na fatoma kalarali masi yamfashije mu buhinga bw'ivyuma murakoze mwese